ko mwumva radiyo ijwi ry'amerika ubu ni isaha cumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda ijwi ry'amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mwese mwaramutse aho muri hose muri kumwe nanjye fide niyo ngabo uyu munsi w'imana mu kanya gato turatangura tubashikiriza amakuru avuga hirya no hino ku isi muri iki gitondo inyuma yaho twabategura ikiganiro ejo cy'urwaruka rwo mu rwanda kiza kugeza ku isaha cumi na zibiri kuva kuri iyo saha nk'uko mubimenyereye murakurikirana ikiganiro dusangira ijambo imbere yaho ariko reka ijwi ry'amerika ribashikiriza amakuru avugwa ku isi y'uyu munsi
urakoze fideli mwaramutse mwese muduteze amatwi muri kumwe na rozi bigirimana kuri mikoro abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa al shababu wamuka muri somaliya baraciye imitwe abanyagihugu icyenda bo mu mihana iri mu mpanuka bushyira ubuseruko bwa kenya mu gatondo k'ejo ku munsi wa gatandatu icyo gitero cyabereye mu mihana y'ahitwa jima ni mu ntara ya ramu nk'uko amakuru ava mu nteko za afurika zagiye hamwe mu kurwanya al shababu abivuga guca imitwe abantu ntibyari bimenyerewe gukorwa na al shababu naho uwo muhari umaze kwica abatari bake mu myaka iheze ibitero by'uwo muhari muri icyo gihugu cyo muri afurika y'ubuseruko byariyongereye mu ndwi ziheze bituma haba ubwoba bw'umutekano muke mu gihe mu kwezi kuza k'umunani ku itariki y'umunani nyene hariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu ca kenya inyuma yaho kenya kirungikiye abasirikare bacu muri somaliya kurwanya al shababu uwo muhari waciye ubwabisha kenya ko kizokwibonera ko kimwe kenya ni kimwe rero mu bihugu bitanu byarungitse abasirikare mu rwego rw'inteko z'ubumwe bwa afurika za amisomu gufasha leta ya somaliya ibangamiwe n'abarwanyi ba al shababu muri afurika kandi igipolisi muri misiri kiremeza ko ejo ku munsi wa gatandatu cisha abarwanyi cumi na bane b'umuhari wa leta ya kisilamu bagirizwa kugaba igitero cyo ku munsi wa gatanu uwo muhari nyene wiyemereye kandi cyahitanye ubuzima bw'abasirikare mirongo ibiri n'umwe ba misiri mu ntara ya sinayi ico gitero nico cyahitanye abasirikare benshi kuva aho uwo muhari utanguriye gutera abajejwe umutekano haraheze imyaka ine aho abanyagihugu baharurwa mu majana bamaze kuhasiga ubuzima kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu aho igisirikare gikuriye ku butegetsi mohamed morsi yahoze arongoye misiri yamuka mu bitwa abafurere mizirima imihari y'intagondwa yaciye ivuka muri iyo ntara ya sinayi igitangura kugaba ibitero ku bajejwe umutekano abasirikare ba iraki bavuga ko bagiye gutangaza intsinzi muri mosure mu masaha make ari imbere urunani rw'abasirikare bariko barwanya iyo ntambara bashikirije kuri uyu wa gatandatu ko ata kinini gisigaye kugira bashikirize bashikire uruzi tigre mu gatondo k'ejo ku gatandatu nyene umuvugizi w'igisirikare ca irake yashikirije kuri televiziyo y'igihugu ko ibirindiro vy'umwansi bigiye kwigarurirwa ati intsinzi igiye gutangazwa vuba nawe brigadier general robert sovge wo mu nteko za leta z'ubumwe za amerika ziriko zifasha muri urwo rugamba yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ari i bagdade ko intsinzi igaragara ivyo bivugwa mu gihe mu ndwi iheze abategetsi ba irake batahengeshanya kuvuga ko umuhari wa leta ya kisilamu watsinzwe kandi ko bawusugereje gushika ku nkengera z'urwo ruzi tigre ariko ntibabashije gushika ku ntsinzi mu mwanya bategekanya amezi umunani iyo ntambara imaze yarasambuye igice nka cose ca mosure ishyirahamwe mpuzamakongoni rikaba ryatangaje ko ibikorwa byo gusanura inyubakwa ziri mu byankenerwa byihuta gusumba ibindi bizotwara amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari y'abanyamerika tukivuga kuri amerika indege zibiri z'intambara za leta z'ubumwe za amerika zifadikanije n'abasirikare ba koreya y'epfo barakoze imyimenyerezo ya gisirikare aho bateye bombe hafi y'urubibe n'igihugu cya koreya ya ruguru nk'uko byashyikirijwe n'igisirikare cya koreya y'epfo igisirikare cya koreya y'epfo kivuga kandi ko ibyo byakozwe nk'ukugabisha koreya ya ruguru ku bitero by'ibisasu byo mu bwoko bwa misiri iherutse imaze iminsi itera muri iyo myiyerekano izo ndege za amerika zifatikanije n'iza koreya y'epfo zarakoreye ibisasu mu ishyamba aho bagereranya nk'uko coba ari ikibanza koreya ya ruguru iteramwo ibisasu byayo perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump inyuma y'aho koreya ya ruguru itereye bombe riherutse yamenyesheje ko yiteguye gukora ibintu bikomeye kugira ahagarike imigambi y'icyo gihugu yo kubandanya ihingura ibirwanisho bya nikereyeri hano muri amerika abajejwe kuzimya imiriro bashika ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'amajana atatu murambabarira nibo ejo ku munsi wa gatandatu bariko bahangana n'imiriro yadutse mu mashamba muri leta ya california aha muri leta z'ubumwe za amerika nk'uko ndabivuze ahamaze imyaka itanu hari ubugaragwa ndetse aho ibipimo by'ubushuhe byaduze cyane cyane mu gice cyayo cy'ubumanuko imwe muri iyo miriro yasambuye inzu cumi mu gisagara cya sacramento aho wasanganguye amahegitari amajana umunani y'amashamba ibyatumye abanyagihugu muri ako karere bahunga abategetsi baho bavuga ko abantu batandatu barimwo n'umwe muri abo bazimya imiriro bakomeretse ariko bitababaye cyane iyo miriro yadutse mu gihe buramatari wa leta ya california jerry brown yari yatangaje mu kwezi kwa kane uyu mwaka nyine w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ko ubugaragwa bwari bumaze imyaka itanu muri leta arongoye burangiye atawugisubira kubwumva ni naha turangirije amakuru avuga hirya n'ino ku isi turasubira igihe cy'isaha imwe z'agatondo
turamushimiye mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc muri uyu mwanya rero tubashikiriza ikiganiro ejo ritegurwa n'urwaruka rwo mu rwanda ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu kiganiro ejo turi gutangira kuri radiyo ijwi rya amerika njye ubasuhuza nitwa mizero kirisipe ariko mu kiganiro cya none ndi kumwe na mugenzi wanjye lazare mboregarege amahoro y'imana abe kuri mwe mwese mudahwema kudutega amatwi buri gihe kirisipe reka ducunguze uburyo mwete dutangire ikiganiro
uburezi mu mashuri butangirira mu kiburamwaka ukagana mu mashuri abanza ayisumbuye ubundi ugasoreza mu byiciro bitandukanye bya kaminuza bityo mu kiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru uyu munsi turibaza tuti ese ubona ute ireme ry'uburezi mu byiciro bitandukanye by'amashuri mu rwanda
mpereye muri pirimeri uko ibintu bihagaze ubu ngubu ireme ry'uburezi ryaho ku iki gihe rihagaze nabi usanga akenshi birirwa bavuga abarimu guhembwa ni ikibazo uburezi ni umusingi w'iterambere ry'u rwanda niyo mpamvu twifuje kubigarukaho mu kiganiro cya none uyu munsi lazare hirya no hino mu miryango abaturage ntibavuga rumwe ku ireme ry'uburezi ritangwa mu bigo by'amashuri yaba amashuri abanza ayisumbuye ndetse na kaminuza ese wowe udukurikiye utekereza iki ku ireme ry'uburezi yaba ku bigo by'amashuri ya leta cyangwa ibigo by'amashuri yigenga reka dutangire ikiganiro twumva uko abaturage babitekerezaho ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
mbona ibigo bya leta n'ibigo byigenga ireme ry'uburezi rigenda ritandukana nk'urugero urebeye ku bana biga mu mashuri abanza usanga ibigo byigenga aba bana biga mu bigo byigenga batsinda cyane kurusha abana biga mu bigo bya leta ariko iyo bamaze gutsinda ba bana usanga bose batsinze bose bagiye muri bya bigo bya leta kuko bya bigo bya leta by'amashuri ya segonderi usanga ari byo bigomba kwakira ari byo bigomba kwakira abo bana batsinze none ugasanga ya mashuri yigenga ya segonderi abo bana bandi bagiye mu ni babandi bagiye batsindwa none iyo bigeze mu mashuri yisumbuye usanga byabaye invest
ibigo byigenga akenshi usanga ari byo bifite ubushobozi ugasanga rero abarimu nabo ari byo bashaka kujyamo cyane ugasanga bya bigo bya leta ntabwo biri kubona abarimu bafite ubushobozi bwo gutanga ubumenyi neza bitewe n'uko abarimu beza usanga ibigo byigenga byabatwaye
ngiye ku bwanjye ruhande mbona harimo itandukaniro rinini mu myigishirize hagati y'ibigo byigenga n'ibya leta wenda ngenda guha nk'urugero nko muri leta usanga nko mu ishuri harimo abarimu abana nka magana ane cyangwa se hejuru yabo ariko nko muri pirive usanga harimo umubare muke w'abanyeshuri ku buryo umwarimu aba afite umwanya wo kugera kuri buri munyeshuri pirive rero mbona iruta leta cyane kuko mbona rwose n'ahantu bihuriye mu myigishirize yayo
ni ikijyanye na motivasiyo abarimu babona iyo umwarimu wo muri pirive abasha kubona amafaranga akabona umushahara akawubonera igihe kandi mwinshi utubutse bigatuma akora neza akanigisha neza agatanga ibyo yize neza ariko no muri leta kubera ko amafaranga aba ari makeya abona nta kintu amumariye abana ari benshi nawe icyo gihe bimutuma nta kuraje agira
razar ibi byari ibitekerezo by'abaturage eh, badusangiza uko babona ireme ry'uburezi ariko n'abadukurikiye bashobora kudusangiza ibitekerezo byabo
niba udukurikiye nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro fata telefone yawe ujye ahandikirwa ubutumwa bugufi maze wandikemo igitekerezo urugero cyangwa se inyunganizi ubundi wohereze kuri izi nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
amaso yanjye ari kubona kubona wowe
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo cyangwa ni wowe ndabona usanga inyenyeri Oh, oh, oh. ashimwe imana yakuremye ndakijijwe
mu kiganiro ejo kuri uyu munsi turi kuganira ku ireme ry'uburezi kuva mu mashuri abanza amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza aho mu kanya gashize twari tumaze kumva icyo abaturage babitekerezaho atwibaza tuti ese ubona ute ireme ry'uburezi mu gihe abadukurikiye bari kudusangiza ibitekerezo byabo reka dukomereze mu karere ka ruhango aho hatanga imana aimable warangije amashuri ya kaminuza crispe ngira ngo ni umuntu wadusangiza ireme ry'uburezi kuko ni umwe mu barihawe muri ibi bihe kuko nibwo akirangiza amashuri Mm, reka tumutege amatwi atubwira urugendo rwe mu myigire kuva atangiye amashuri yisumbuye kugeza ubu amaze gusoza amashuri turagaruka mu kanya
Eh, amazina yanjye ni Hatangimana Aimable ya segonderi nayize mu Ruhango kuri ekole segonderi do Ruhango Eh, kaminuza nayize muri mu cyahoze ari kiyi ariko ubu asigaye ari UR Remera campus muri muri tronkome icyo nakwita nk'icyiciro rusange twarigaga tukabona amasomo ariko atandukanye n'ayo muri pirimeri dutangira kubona ibyo bya shimi za fizike tutabizi ariko kubera abarimu b'intyoza twahasanze ibintu twabyinjiyemo neza tugerageza kugenda tubihuza n'uko twari tumeze mbere abarimu twahasanze bari bashoboye badufata neza ni nabyo byatumye dukomeza kuzamuka tugera muri sekisiyo ngewe nahise nkomeza shimi na biyoloji n'imibare tukajya tubona tukajya tubona amafiridi tiripu tukajya gusura ahantu ibyo byose byagiye bidufasha mu gukomeza kuzamura revo y'ubwenge tugenda twiyubaka gutyo gutyo mpaka tugeze no muri kaminuza ubwo narakomeje njya muri kaminuza nkomeza kwiga shimi nkajya wumva ko kaminuza itandukanye na segonderi ho nabonaga niba ari ama egisiperimenti twari twajyaga gukora nabonaga noneho amaparatasi arenze ayo nabonaga muri segonderi ariko bitewe n'abarimu nari narabonye b'intyoza muri segonderi n'ibyo tutari dufite bageragezaga kubitwigisha muri teori bakatubwira ati uhuye n'imashini imeze uku mu magambo Bya- byaramfashije muri kaminuza aho mbonye icyo gikoresho si- ntikinkange nkayoka ibyo abo muri kami- muri segonderi bari barambwiye bigatuma mbasha kugira icyo cya cyuma mpuye nacyo gishyashya ngikoresha kuba ibyo biraka mbibona kimwe cya kabiri nagiharira yuko ari uko nize mu kigo cyiza ikindi nkagiharira yuko nakoze cyane nanjye nkashyiramo ingufu icyo kigo cyiza nakigiyemo mporamo n'abarimu nabo bakomeza kundemamo icyizere bituma nzamuka nzi ibintu niyo mpamvu n'ubu ngubu n'abo babyeyi duhura bakavuga ati nkwaye umwana wanjye akira
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
reka dushimire cyane aimable kuri byinshi adusangije ariko razar hari n'abandi banyeshuri bashobora kuba badukurikiye muri aka kanya
niba udukurikiye uri umunyeshuri muri aka kanya nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro fata telefone yawe ujye ahandikirwa ubutumwa bugufi maze wandikemo igitekerezo urugero cyangwa se inyunganizi ubundi wohereze kuri izi nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri nani rafiki nani adui nani mpenzi nani real nani fake kunidiskasi wakutoa wakunipa maxi Ah, ah.
ufite imana karori yabaye umwarimu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri reka noneho adusangize uko abona ireme ry'uburezi akoresheje ubunararibonye afite mu myigishirize turagaruka mu kanya atakujua unalipaje bill
nitwa bwana ufite imana karori nkaba narabaye umwarimu guturuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu mashuri yisumbuye ya ndera umwarimu mu mashuri yisumbuye bita y'abahowe imana bita matazi hariya ku giporoso umwarimu w'amashuri yisumbuye muri lycée de kigali n'ahandi bitaga akademi nabaye porofeseri viziteri muri yerika imyaka itanu guhera bibiri n'icyenda ngeza muri bibiri na cumi na gatatu iyo kantite igenda iba nini karite igenda ihungabana eh, bimera nk'aho biri micuari exclusive ariko ubundi norumaruma byagombye kuba ibyo bita micuari reinforcing bibiri byagombye kugendera hamwe bihanahana imbaraga ariko ahantu uburezi bubaye ubwa bose mu mashuri matoya no mu mashuri makuru usanga abanyeshuri bari mu mu cyumba kimwe cy'amashuri abanyeshuri baba benshi kuri mwarimu umwe bityo ntibabashe bose gukurikira neza ibyo bita student teacher ratio O, ibindi bigaterwa ni- n'ibitabo mfashanyigisho igitabo cy'umwarimu hari ibitabo by'umunyeshuri kimwe cyagombye kuba ari igitabo kirimo ibyo bita savuwari cyangwa se igitabo kivuga ku bihereranye na rya somo ariko hakaba n'igitabo cya savuwari feri cyangwa se cya egizerisise Eh, buri munyeshuri iyo afite ibyo bitabo uko ari bibiri usanga hari icyo bifashije umunyeshuri cyane ikindi gishobora kubaho ni igihe abarimu badafite ubushobozi badafite vokasiyo ticazi barabyigiye ari abarimu b'umwuga hari igihe rero usanga abo barimu nta mwuga bazi ikindi ibikoresho ubu ngubu muri siyansi usanga nimba wigisha abana ugasanga ibyo bikoresho bitanga biri mu mashuri yigenga ariko amashuri ya leta bitarimo kubera ikintu cy'ubushobozi bukeya kugira ibyo bita za laboratwari kandi laboratwari zigatangira n'amashuri matoya cyangwa se ibyo bita imfashanyigisho ku buryo muri izo mfashanyigisho zafasha eh, abanyeshuri ariko ugenda usanga ibyo bintu bigiye bibura hagiye hashingwa amashuri menshi yigenga abana bari mu mashuri yigenga bafite imyigire myiza ugereranije n'abana bari mu mashuri ya leta numva ahubwo abantu bari bakwiye kuzuzanya minisiteri ifite uburezi mu nshingano zayo yagombye kureba uburyo ihamonayizinga sisitemu y'uburezi ibitabo bikaba byatangwa hamwe hose bisa bakagira abarimu bafite kwalifikashoni zimwe bakagerageza kubabonera bose ibikoresho by'amashuri ubwo ni muri leta ubwo muri pirive cyangwa se mu mashuri yigenga bakayasaba yuko mbere y'uko atangira yakuzuza ibyo bikoresho noneho bakagira sisiteme y'uburezi ituruka muri minisiteri igena imyigishirize Eh, iyo myigishirize ikaba isa ibitabo bikaba bisa imfashanyigisho zikaba zisa ku buryo hadashobora kuzamo gapu Eh, numva ari byo bintu bishobora kumara ayo makimbirane
reka dushimire cyane karori ufite imana ku bunararibonye akoresheje dusangiza uburyo abona ireme ry'uburezi
ageze kure agura amabati bateza gutuza mu bukode
mu kanya gato kandi cyane turakurikira ikinamico nyiramubande reka tube twumva aka karirimbo
madina madina madina shinge ngufitiye ubutumwa filipo filipo filipo ntakirya ntakiryama madina madina madina shinge ngufitiye ubutumwa filipo filipo filipo ntakirya ntakiryama azatahora agatotsi ari ukumubwiye ijambo rimwe ushenge ntubwakennye ko n'umwemera azaba umuherwe kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ntazabona amahoro atarakwambika ibihenze ubu umukobwa unezerewe ku isi madina madina madina shinge ngufitiye ubutumwa
Ay, nyiramubande we igarura amajwi y'amahoro duherukana ibimenyetso bigaragaza ibya tonto kiduhe na minyone habana abishyikiriza imbabazi mu buryo bw'amajwi rekode ese ubu ni iyihe nkuru igezweho iri hejuru na ruhiza reka tubikurikire muri iki gice
waramutse mbaba waramutse neza muyobo sha ndakuzindukiye noneho ni amahoro se nta mahoro ntayo cyagenze gute se kandi numvise ngo kwa sobukwe byongeye gusubira urudubi pfa ko ari kwa data we kwenyine ngo bagiye kubagurishiriza imitungo yose eee niba si igihe kigeze ko bishyura ntibagomba kwishyura nk'uko amategeko abigena tumva icyo nta kibazo kirimo pe none se sinumvise ngo niho ushinzwe kubazanira umuhuza uzatuma cyamunara isubikwa aha ibyo ntabyo nzi none se muyo icyo nicyo cyari kikuzinduye gusa cyari kinzinduye nyine eee gusa nagira ngo nakubwire ubu se ko wakomeje gutsimbarara kuri uriya muhungu wo kwa gatsimbanyi none bakaba bagiye guteza ibyabo azagutuza ahera mva muyo ikibazo ntabwo ari icyo yaba mwari mwumvikanye uriyunga n'abanzi
naho ibindi mukareka gushyamirana byaba ari amahire pe naho rwose ibintu ni ibishakwa amaze none se muyo utekereza ko nirirwa nkorera amabuye uvuze ngo ikimbaba uvuze ko amafaranga wakoreye yose ugomba kuyashyikiriza bariya bashenzi
erega muyomba hari ikintu kimwe nakubwiye utajya wumva nkunda habana urambaze naho izindi nzira zose wacamo ushaka kumundekesha mbaba uje zirafunze nabira eh?
ndakubwiza ukuri ko zifunze ni njye uri kubwira ukanurira nta n'urusoni muyo uko azaba ameze kose yaba akennye yaba ababaye nzamuba hafi uramaze ahubwo inzira usigaranye ni imwe uri kumva Wangu muyo iki?
ushatse wareka rwose mugahuza mukumvikana utangiye no kuntega iminsi sha.
mukagenderana kuko byazabafasha gusaza neza mutanduranyije umva nkubwire mbaba reka nguhunge ndumva utangiye kumpa inyigisho nk'iz'abavugabutumwa
kantengo we ndakumva ndakumva rwose.
yewe zana ya magambo wanyemereye y'indirimbo ncishemo ndebe ko twa sugira ngo nabonye umwanya wo kuyandika agatsimba ndikoreka ni ukuri maze iminsi mpi- mpugiye muri iriya ntabire Mm.
navayo turimo two mu rugo tukangonga Cyore.
bityo bigatuma nta kindi mbasha gukubangikanya nabyo mbese none ubwo urabona bigenda gute ko cyamunara yegereje Hmm? kandi ukaba ubona ko hari n'umukire ngo washyizemo amafaranga menshi bashobora kuhatwara rwose Hmm? mbere n'ejo nararukiye kwa ribanje nsanga nta n'uhari none se mbwira ko tubigenza Gatsinda, babarira umbwire Mm.
ubwo amarushanwa na cyamunara bihuriye ambasha ubwo zumva bidafitanye isano Nabi.
ahubwo ayo marushanwa ari hehe ko batubwiye ngo harimo ibihembo Aho natwabihera aho twishyura da tugomba gukora iyo bwabaga tukaba ba mbere sibyo se Mm. wenda ibyo bihembo twabihera aho twishyura noneho byaba ari n'ikindi kintu cy'agaciro tukakigurisha bityo tukava mu ideni kuko rwose ndi kubona bateza cyamunara kuko mana yanjye sinzi uhagura rwose njye namwicara mu butaka bwanjye wagira ute namwitana ariko rwose ntukansetse gatsimba ndakubeshya se dore rwose nta mbavu mba nifitiye Hi, kuko umuntu nkawe atekereza ko amafaranga tuzahabwa mu marushanwa cyangwa ibyo bihembo bindi biteganyijwe byatwishyura imitungo y'abandi wangije cyaha aho waba wibeshye pe nuko rero ubwo mwe muzajyayo babigurishe muhari ngewe nzisubira ku kiyaga cya munyaga rwose ubwo ni numva hose bahagurishije hose bahajyanye ubwo nyine nzahita niyahura None- uzagira ute agatsimba none nagira I- nte rwose ndakwinginze ntuziyahure rwose ubwo waba udusizeye nta kirimo nacyo gukora rwose Hmm? kuko ntibagurisha mpari rwose ntabwo bishoboka oya oya Mm.
oya rwose gatsimba ngaho basi ngwino twiyandikire amagambo wenda wasanga harimo agatubutse bikaba byadufasha harya ngo tuzavuga ku yihe nsanganyamatsiko yewe ngo tuzavuga ku mahoro Hey, Hmm.
igwa koko.
Yewe, ahubwo reka nkabukira iriya nka Yeah.
nawe usigara wandika ubwo ndaje tu- dutangire turirimbe reka mbigire vuba ngira vuba
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
sha noneho mwatinze hehe koko uzi ko murengejeho iminota itanu yose twabanje guca kuri toyi kandi hahariyo umurongo munini niyo mpamvu reka mbege ntukazimura ibintu byose wowe Sike. ubwo nkaba byari ngombwa kuvuga ko mm, twari tuvuye kuri toyi
gakuru nawe none se we ntajyayo Mm, ibyo ntibisanzwe gaku nta gitangaje kirimo oya byo rwose nta gitangaza kirimo ahubwo nimureke mbumve ishyaka akantu umva mwakirize ekuteri ntiza kamwe akira Mm.
eh iri se sinumva ari ijwi ryaha abantu
ni abana na kidehe bari kuvugana mbega umugabo mubi Ye? Se- sinari nabibabwiye none nyumva irageze kwa habana ni habana wenyine se ahubwo ko yari yabanje kwa mama we
yamaye inka Ah, agatinyuka uriya mubyeyi n'ukuntu nabonye yitonda Sha, nta n'ikinyabupfura agira tu iri- uriya mutindi ariko se umva rero mbabwire reka duhamagare minyoni aze tujye kwa diregiteri tumwumvishe aka kantu ariko nibyo Sha- sha- sha tunamusabira imbabazi maze ubundi nawe adufashe kwinjira muri iki Yego, kibazo sha.
cya polisi muhamagare reka tumuhamagare
nzatangira nkubwira ngirane gatsimbanye gahanya uri hehe Hmm? wowe wantesheje umutwe ngo nkwereke ko ndi umugabo utavugirwamo nkukubite nkuteshe umutwe
ariko ntanyica nshuti yanjye ariko se koko soro ubwo yaba ari ikinamico iganisha ku mahoro koko Eh? ubwo se bwo twakina tugashyiramo amazina ya gatsimbanye none se urumva nitutamuvugamo ngo yiyumvemo ko agira amakimbirane yazamenya ate ko ibintu byatubabaje
reka nkubwire uko bakina tiyatere Mm? batangira wenda buririye ku kantu gato k'amakimbirane ahari ariko bikaza kurangira wenda twerekanye aho ibisubizo byava
ngaho ntera ingingo none dore uko bigenda wowe uzakina witwa nsekuye njyewe nitwa musha ndagukurikiye ubu nteze amatwi hanyuma umukino tuwutangire uri mu murima uhinga maze njyewe musha impaci unteze amatwi ndakumva ngo usuhuze uhite untera ibuye Eh? ubwo se urumva bitazaba bisa na bya bindi by'ukuntu gatsimbanye yaguciye ruseke ako kantu ko ndakumvise Mm. hanyuma se hazakurikiraho iki hazakurikiraho nanjye mushinje mu murima wawe ibyo wari uri gutera mbirandure maze mbe ndakwishyuye Ehe, papiya ndumva ufite ibitekerezo byinshi by'isuka Hmm? hanyuma se bizagenda gute
dore rero ikibazo kizatugora ni uburyo bwo kugaragaza uko amakimbirane yakemuka kuko gatsimbanye ntazaba ahari nawe agomba kubibona Eh? kandi agomba kubona ko natwe twababaye nta mikino dufite none se papiya ubwo urumva ibyo bintu bitazadutera kubona amanota make oya
ahubwo nyuma tugomba kugaragazamo gusabana imbabazi ku mpande zombi uranyumva neza kuko ari igikorwa cy'amahoro Yego.
birasaba ko agomba kugaragara no mu mukino
ampaye nka ariko reka n'ubundi biranoroshye biroroshye da reka nabyo bizagaragaremo Eh, ubundi se tubikinnye bitatu uri ku mutima nicyo byadutwara cyahise numva rwose bitatunanira Hmm, ahubwo se ubwo gashoje gute yewe kuko ari wowe wambanje ukantera ibuye uzaza uhita unsaba imbabazi Eh, nanjye nzigusabe kuko nakuranduriye imyaka Eh, ubundi duhoberana agakino kabe kararangiye kora aha papiya uri umuntu w'umugabo rwose Aye, nzabiharanira mbere ndi ndakwemeye pe byose by'u rwanda
iminsi ibiri gusa niyo isigaye cyamunara igateza ibya gatsimbanye mu gihe atishyuye ibyo yangije ribanje se bari bizeye koko ubu ntiyaba yarabatengushye ku rundi ruhande naho amarushanwa y'amahoro akomeje gutegurwa reka tuzasubire ubutaha iyi yari ikinamico nyiramubande mukurikira mu kiganiro ejo
nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM
Ah, turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cya none ariko ntitwasoza tutagejeje ku bakunzi bacu ubutumwa badusangije lazare reka duhe ikaze ukeza christela waduteguriye ubutumwa mwe bw'abakunzi bacu mwatugejejeho ubundi turagaruka dusoza
tugana ku musozo w'ikiganiro cya none reka twibutse abo tutatangiranye ikiganiro ako uyu munsi twaganiriye ku ireme ry'uburezi kuva mu mashuri abanza ayisumbuye ndetse na kaminuza aha twibazaga tuti ese ubona ute ireme ry'uburezi mu rwanda lazare ntitujye tunigana ijambo abakunzi bacu
niba udukurikiye nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro fata telefoni yawe ujye ahandikirwa ubutumwa bugufi maze wandikemo igitekerezo urugero cyangwa se inyunganizi ubundi wohereze kuri izi nimero zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
reka dushimire cyane mwese twabanye by'umwihariko mwe mugira uruhare muri iki kiganiro mukadusangiza ibitekerezo byanyu kuri mikoro muri studio nari mizero kirisipe amfatanyije na mugenzi wanjye lazare buregarege naho roger nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro mugire amahoro
ejo ejo ejo ejo
turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda bahejeje kudushikiriza ikiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubashikirize iminsi yose ku munsi w'imana kuri